Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika mu mujyi wa new york muri leta zunze ubumwe za amerika hateraniye inama rusange ya mirongo irindwi na kane y'umuryango w'abibumbye ku cyicaro gikuru cy'uwo muryango mu bayobozi bafashe ijambo harimo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump
freedom, democracy, peace, love your nation.
uwo nk'uko nari mbivuze ni perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika hagira ati ushaka umwidegembyo hishimire igihugu cyawe ushaka demokarasi bungabunga ukwishyira ukwizana kw'igihugu cyawe ushaka amahoro kunda igihugu cyawe ibyo bivuze rero muri iryo jambo yagejeje ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye ikomeje i new york mu burundi ho hakomeje kuboneka ukutavuga rumwe hagati ya leta na kiliziya gatolika ku bijyanye n'ibikorwa bitandukanye bibanziriza amatora ateganijwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa bibiri na makumyabiri izo nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya mugome hafi ya radiyo yanyu zitabacika nk'uko nari mbibabwiye turahera ku ijambo rya perezida donald trump yagejeje ku nama rusange ya onu kuri telefone ni mugenzi wacu thomas kamirindi mu kanya araza kutubwira uko iryo jambo rihagaze ni kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu rero turaza kuyahera mu karere ariko nyuma tumaze kubona thomas hatubwire ibyerekeranye n'iryo jambo perezida donald trump yagejeje ku nama rusange ya oni thomas yego perezida trump yavuze ku kibazo cya irani ni uko agira inama abategetsi b'iki gihugu ko bakwiye gushyira imbere inyungu z'abaturage babo yasabye amahanga yose guhagurukira irani perezida trump yavuze ku ntambara y'ubucuruzi hagati y'igihugu cye n'ubushinwa ati sinzemera amasezerano abangamiye inyungu z'abaturage b'amerika yihanangirije ariko ubushinwa ku kibazo cya hong kong mu magambo aremereye yasabye ubushinwa kurengera demokarasi y'abaturage ba hong kong ati uko ubushinwa buzitwara muri iki kibazo bizatanga isura y'uko buzitwara ku isi mu myaka iri imbere perezida trump kandi yashimangiye ko leta zunze ubumwe za amerika idashobora kuba igihugu kigendera ku matwara ya gikomunisiti cyangwa se amatwara ya gisosiyalisiti ati ni amatwara y'igitugu yahitanye abaturage amamiliyoni yibukije kandi ko agomba gushyira igihugu cye imbere y'ibindi byose nk'uko ahora abivuga kandi nk'uko mwabyumvise mu iriburiro ry'aya makuru yaboneyeho kugira ati niba ushaka ubwigenge gira ishema ku gihugu cyawe niba ushaka demokarasi rengera ubusugire bwawe niba ushaka amahoro kunda igihugu cyawe mu magambo make bw'ibyo Eugenie
urakoze cyane thomas kamirindi kuri iyo nkuru ubwo turaza kuyigaruka ku buryo burambuye mu mwanya mu makuru yacu ya saa moya n'igice ku buryo burambuye twumva n'icyo abandi babivugaho abakurikiye iryo jambo ariko twanababwira ko perezida w'u rwanda paul kagame nawe aza kugeza ijambo kuri iyo nama rusange ya onu mu masaha ari imbere tujye mu rwanda aho ishyaka rya fdi inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda ryamagana iyicwa ry'umuhuzabikorwa waryo ku rwego rw'igihugu bwana dusaba umuremyi siridiyo waraye yiciwe ahitwa ishyogwe mu karere ka muhanga mu ntara y'amajyepfo y'igihugu mugenzi wacu thomas kamirindi niwe ugarutse yavuganye na madame victoire umuhoza ingabire umuyobozi w'iryo shyaka hatangira amubaza uko bakiriye iyo nkuru bamusanze muri kantine ye yari hafi y'ibitaro bya muhanga bamuteragura ibyuma ni abantu babiri baje kuri moto nta bantu bari bahari none se ubwo nta bantu bari bahari babibonye ngo batabare cyangwa bavuze induru niyo abantu baba bahari se iyo abo bicanyi bateye wagize ngo hari utabara ariko icyo cy'abanyarwanda ni uko badakangwa n'abo bicanyi badashaka kunamura icumu kuko niba atari wowe bishyuye umunsi cyangwa wo mu muryango wawe ejo nawe bazakugeraho nkaba nkomeje gusaba abanyarwanda gushirika ubwoba abo bicanyi akaba aribwo aba aribo bavanwa mu nzira ntibakomeje kuvutsa abanyarwanda ubuzima ubwo rero murakeka yuko siridiyo dusaba umuremyi azize ko ari umunyapolitiki uri mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi nta no gushidikanya ku gihari rwose nta gushidikanya ku gihari kuko umuntu wese icyo amaze kubona ni ukuva nafungurwa umuntu wese wo mu ishyaka rya efudeyi mpa inshingano nta kindi bakora usibye guhita bamwica ibyo rero bikaba bimeze nk'igihe nari muri gereza nabwo nigeze guhabwa akato namaze imyaka itanu yose mfungiye mu kato nta muntu mvugana nawe n'uyu munsi nubwo byitwa ko nafunguwe bikaba bigaragara ko hariho kugira ngo mbe mu kato ariko muri iyo myaka itanu nayimaze ntabwo nasaze kubera ko nabaga ngenyine n'ubundi nshobora kuba ngenyine kandi ubuzima bugakomeza ariko icyo nsaba abicanyi mbona muri cumi kuko ibyo ntabwo ari ugukunda u rwanda barimo barahekura u rwanda batekereza ko ari ingabo irimo bahima ariko barahekura u rwanda nibona muri cumi bareka abanyarwanda tubane mu mahoro nta kintu cy'umwihariko se mwabwira umuryango wadusaba umuremyi muri iki gihe nibyo ndabwo madamu turashaka kuvugana ariko ntabwo kuvugana n'abandi b'umuryango we icyo nababwira ni ukubihanganisha ni ukwihangana kizwe yari umuntu w'umugabo yari umuntu w'intwari yaranabitse twari kumwe ku wa gatandatu twari kumwe hano yari abizi neza ko nawe ashobora kugerwaho ni umuntu wahoraga yiteguye nyuma ya serime nyuma ya eugene yatekerezaga akavuga ati birashoboka ko n'ibishobora gukurikiraho rero ndakomeza umuryango we umudamu we utwana twe tubiri asize ngakomeza umuryango we ngakomeza ababyeyi be bose bihangana ndagira ngo mbwire n'aba muri efuperi inkingi bihangane bakomere ntibatweterwe ubwoba n'abo bicanyi ntabwo ikibi kigomba kuganza icyiza mu gihugu cyacu ntitugomba kubyemera none se ubu ngubu mwamenya nimba hari anketi polisi yatangiye gukora ibirebana na ankete mujye mubibaza abo bireba kuko abo bimaze kwica nta na kimwe baratugaragariza ntabwo rero ibyo ngibyo rwose nkirirwa mbishyiramo n'imbaraga kuko nzi ko nta gikorwa turakomeza nk'uko ubuzima bukomeza urugamba ni urugamba umwaragwa abandi bagakomeza kugeza tugeze ku ntsinzi madamu victoire ingabire umuhoza perezidante w'ishyaka fda inkingi ndabashimiye cyane yego namwe murakoze
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twababwira ko nyuma y'iyi nkuru ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha rib ku rubuga rwa twitter cyaraye kivuze ko mu ijoro ry'ejo dusaba umuremyi yishwe hatewe ibyuma n'abantu batari bamenyekana aho yakoraga muri kantine ku ivuriro ry'ishyogwe mu ntara ya muhanga ubwo butumwa kuri twitter bwa rib buvuga ko rib yageze ahabereye ubwo bwicanyi kandi ko abantu babiri bamaze gutabwa muri yombi kandi ko harimo gushakishwa icyihishe inyuma y'ubwo bwicanyi rib yasabye rubanda gusangira n'ibiro byabo n'ibiro byayo biri hafi yabo amakuru ayo ari yo yose ashobora gufasha ubugenzacyaha
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu tuve mu rwanda noneho tunyarukira mu burundi hakomeje kuboneka kutavuga rumwe hagati ya leta na kiliziya gatolika ku bijyanye n'ibikorwa bitandukanye bibanziriza amatora ateganijwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha wa bibiri na makumyabiri ibyo bigaragaye cyane nyuma y'amagambo yatangajwe na kiliziya gatolika ko habuze ubwumvikane mu banyagihugu inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ifashijwe n'abakunzi bayo mu burundi murayigezwaho na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri mu rwanda intandaro yo kutumvikana yaturutse ku itangazo rya ekereziya katolika mu burundi ku munsi w'imana uheze niho icegera c'umukuru w'inama y'abepiskopi mu burundi musenyeri bonaventure nahimana arongoye diyosezi ya rutana yasubira kwemeza ko inama y'abepiskopi itewe amakenga n'agatima kabi kibonekeza mu badasanga ivyiyumviro vya politike aha akaba yariko atanga umuco n'insiguro ku itangazo abepiskopi bashikirije abarundi ku munsi wa mungu uheze mu madiyoseze yose y'igihugu ku bijanye n'amatora yimirije bamwe mu bari mu ntwaro na cane cane indongozi z'umugambi snddfd uri ku butegetsi ntibakiriye neza ubwo butumwa uwurongoye evariste ndayishimiye ku rubuga ngurukanabumenyi rwa twitter yanditse agira ati ibi nivyo nashikirije ku nyifato y'abakirisu bateragira amacakubiri mu bakirisu binyegeje inyuma ya ekereziya katolika aho abajejwe kubaka imitima yacu bafashe ingendo yo gucanishamwo abakirisu mu kurondera gutandukanya abo bita beza n'abo bita babi wirinyamitwe umuhanuzi mu vyo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu nawe yanditse ku rubuga rw'iyo rwa twitter ati abasenyere bamwe bamwe baba bakwiye kwigizwayo kuko vyabaye akamenyero igihe amatora yimirije bategerezwa gucira umuriro n'ubumara bw'inzigo yabo mu butumwa bwo guturira noneho nta kidasanzwe kuko ntibari no mu batanga akarorero keza k'abantu bafise ubweranda umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru ronuvo ca leta rubikame n'ubusa yerekanye ifoto ya musenyeri gerve banshimiye ubusa ari kumwe na gatongwasa arongoye mugambi senel aca yandika avuga ati nimba abasenyeri ba katolika bo mu burundi bashaka gushigikira umukandida wabo bifuza bakwiye kubikora ku giti cyabo ariko ntibinyegeze inyuma y'ubutumwa bw'inzigo no gucanishamwo mbere butanyegeze ibyifuzo byabo kugira ngo abakirisu babashigikire ariko nubwo biri uko inama y'abepiskopi katolika irahakana ivyo yagirizwa bijanye no kwivanga mu vya politike musenyeri bonaventure nahimana mu kiganiro yatanze kuri radio mariya mu burundi asigura ko bobo bashira imbere ubuzima bw'umuntu muri rusange kubibaza ko mu gushikiriza inyigisho nk'iyo abungere bekereza katolika baba bivanze muri politike nababwira ko atari vyo na gatoyi mu kurangura ubutumwa bwayo nta mpande z'ubuzima bw'umuntu na bumwe ekereziya isiga inyuma ari imibano ari ivy'ubutunzi ari ivy'ubutungane ari ivya politike ari ibidukikije n'ibindi kuko ivyo vyose birafise ingaruka ku kwemera ku mico n'imigenzo y'abantu ekleziya ihamagariwe kumurika muri rusange itangazo abepiskopi katolika basohoye rihamagariye abajejwe gufata ingingo mu gihugu kugira ngo batore umuti w'ico iyo nama yita inyifato itabereye abanyepolitike aha abo bihebeye imana basigura ko bisunze ko umugwi ujejwe gutegura amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri wasabye ko abifuza kugira ico baterereye boyagiramwo uruhara ruboneka
arakoze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru kutugezaho iyi nkuru radiyo ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi
banywanyi b'ijwi ry'Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ibiganiro bya radiyo yanyu rero birakomeje i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka noneho duha akanya mugenzi wacu geoffrey mutagoma mu kiganiro hamaze kugirana na Masabo Nyangezi umuhanzi w'ikirangirire w'umunyarwanda baganiriye ku ngingo zitandukanye zirimo indirimbo ikunzwe cyane aheruka gusohora yitwa Rudasumbwa ikozwe mu buryo bw'inanga Masabo aratangira asobanura impamvu yayikoze muri ubwo buryo
icyatumye nyikora gutyo muri ubwo buryo mbere na mbere iriya ntabwo ari inanga mu by'ukuri ni imigozi minini ya gitari ni imigozi minini ya gitari iriya minini yo hasi ivuga amajwi yo hasi hanyuma nanone iyo iyi inganzo ni ni indundi ni indundi nawe nashatse kwigana kuri abarundi bagiraga bongorera inanga Eh, ngo bagira ngo ngo bagira ngo hatagira uza kubumva eh, kandi bakabavuza ibintu ariko nanone eh, babivuze byitwa ko ntawe uri bumve bongoreye aho babwira Eh, ubundi ni ni uko ngo intanga z'ikirundi urazizi zimeze gutyo yego bikaba rero ari navuga ko ari sitile mbese eh, y'umwimerere wa- w'ikirundi ariko ubwo nayifashe dore ko twari turi na- na- na hafi y'umupaka w'uburundi bariya karubanda ni ni muri butare nuko nyine mbi- mbi- ariko muri rusange ni ikintu cy'ikiganiro nashakaga ku- kugeza ku ba- ku bantu twabanaga Eh, ahubwo ndetse ba- bakanaseka cyane bana- ndetse n'abasirikare ba- binjiyemo baje kumva ducuranga ukabona ko biba- bibashimishije bagaseka baka- wa mugani bakagororoka bakaba bana- banatuha eh, mbese badufata neza kurusha uko uko baza ba- muri rusange bahanganye n'aba- n'abari muri pizo ni ni uko- ni- ni muri urwo rwego nayikoze ariko nyuma ikeneye abantu hano gutya numva ba- barashaka kuyishyira mu mu rwego ngo rwa za blues kuko wa mugani blues y'ikinyarwanda urabona eh, muri rusange n'inanga zikora zi- zikunze gukora gukoreshwa muri ubwo buryo Eh, na- njyewe nta nubwo mbitindaho cyane nda- ndaririmba nkanacuranga hanyuma abashinzwe kubisesengura bakaza bari babasesengura bakavuga bati iyi ni jari iyi iyi ni jari iyi gutyo voilà Mm, ariko irimo n'amagambo akomeye hari aho ugira uti akariro gahutera akayaga gahuhuta akotse gahemema agacu karembera akababi kaguruguruka ugakomeza uti nige nige nige buriya washakaga kuvuga iki urabona hari umunyafurika ukomeye cyane mu tugenderaho umubare w'abantu bo muri afurika de l'ouest wanditse ngo ngo abapfuye ntibapfuye Mm, ngo abapfuye ntibapfuye remo umusopamo iriso akavuga nyine ahantu ba- bari ahantu bigaragaza cyangwa se yemera ko bigaragaza Eh, muri ako kayaga muri ako ka ne- nagiye nongeraho n'utundi tuntu Eh, mu mu muriro uhutera umuriro uhutera ariko ni mu kinyarwanda n'ubundi mm, bajyaga bavuga ko eh, ari za roho za za ba sogokuru eh, zi- eh, zi- zi- zije nyine zika- kutwereka ko bakiye bari bari aho ngaho hafi aho ngaho ko mm, Um, cyane cyane iyo mubatekereje noneho bakarushaho no kuba hafi rwose kuko eh, biba bigara- baba bagarutse muri eh, mu mu bwenge bwacu no mu biganiro voilà ni eh, uko ubwo ubu se rero niwe na- nahereyeho eh, eh, avuga abo ko abo washaga wa- washaka guca amarenga se kuko nta n'ubwo buryo unayirangiza usoza uvuga uti ariko napfa nagira u- ugashyiraho akitso eh, ariko ntugire icyo uvuga
iyo ni nyine none ni- ni- shyiraho ikivugo ah, ikivugo eh, kiriya kivugo na- mm, nacyo ni ni- ni nko gusinya ariko eh, ntabwo iyo na- nari narangije kuvuga ko eh, byatunganye nyine ubwo ko mm, eh, ni- ni- nitabye imana mm.
urumva ntabwo nari kwirirwa mbitindaho ko mbese ubundi hari ikintu wumva nari kongeraho si ikindi nyuma yo gu- yo gukora sinyatire Ye- na- natekereje ko hari uvuga uti napfa nagira wenda kukongera ngo wari umaze kuvuga uti nayihimbye ndi hariya ku ku karubanda Eh, ugasa n'uca amarenga uti nabwashyira bwazajya gusa n'impongo nzasohoka ntabwo nzakomeza kuguma hano
wi nayo ibyo byinshi byo bikubiyemo bikubiyemo ni umuntu aba afungiye aho noneho ubundi abantu bakatekereza uko irangira buri wese aka- ni- buri n'indirimbo zose niko zigenda burya umuntu yumvamo n'ibyo yanashatse ariko eh, kuba nararirimbaga kuriya bivuga ko nyine na na- hari n'izindi ndirimbo buriya zihari za- zagenda uzumva gahoro gahoro Za- zisa naho zahimbuwe kera kandi narazihimbaga icyo gihe nkirimo ariko nkabasa naho mvuga ko kera tukiri mu mu mu, mu gifungo Eh, Mm, ugasanga ari hari icyo bita anachronisme mu gifaransa mm, ariko bi- ari ari uburyo bwo kugira ngo eh, ndwanye igitekerezo cy'uko umuntu ashobora agapfiramo kuko agapfiramo akibagirana nyemerera twakire umukunzi w'ijwi ry'amerika wa mbere witwa gaspar eh, ikaze mu kiganiro muri isanga gaspar Bwana munyamakuru mbanje gushimira abateze radiyo ijwi rya amerika amatwi mbonereho no gusuhuza masabo nyangezi ese natangira mbaza masabo nyangezi ariho koko turi kumwe live kuri radiyo cyangwa sinzi ukuntu muba mwabigenje nshaka kuvugana nawe nagusubiza arahari
bwana masabo muraho neza uje nkakwereka inkovu wa mugani nawe gute ko ni ukuzashyiraho televiziyo tukajya tuganira gutyo batubona imbonankubone ndahari ndahari ndahari ndahari
nishimiye kukumva kuko bimwe mu bihangano byawe turabikunda nk'abanyarwanda gusa najyaga nibaza ese masabo koko nk'uko twumva ibihangano bye avaho cyangwa yaba yaritaye ariko nge ntungwe no kumva ukihumeka umwuka w'abazima ibyo turabishimira imana ikindi natangira mbaza ese ubona itandukaniro ry'abahanzi b'ubu ngubu n'abahanzi ba kera ubona harimo irihe tandukaniro tugiye no mu bicurangisho byanyu bya gakondo ubona ari irihe tandukaniro ku buryo abahanzi b'ubu ngubu hari icyo bagenda babigiraho ikindi kuri iriya ndirimbo yawe mutima ukeye nagira ngo nkwisabire utava muri sitidiyo utaturirimbiyeho mutima ukeye nimba urayizi kundusha sibyo
Ye- kuko ibihangano byawe turabikunda I- iriya ndirimbo buri gihe iyo mbyutse nyifite kuri memori kadi ntabwo nshobora kwinjira mu kazi iriya ndirimbo ntayicuranze ahantu hashimisha naho ah, aho- ahantu ngera ukavuga ati imvura yagwaga i kigali nibuka iryo joro imizi itemba la la la la la la la la la la la la la la aho hantu iyo hageze wumva umutima wanjye uguwe neza cyane murakoze Eh, namusobanuriye ko mpari eh, koko eh, kereka ubutaha nimu- nimushyiraho amajwi mu buryo bwo sinzi ko muzabikora mu ikoranabuhanga tukajya tuvugana turebana Eh, ariko ndahari ndahari ndahari Eh, reka noneho ngerageze gusubiza wenda muri makeya biriya kiriya kibazo abajije icya mbere kiriya kirebana na n'itandukaniro itandukanirizo ry'abahanzi b'ubu n'aba kera Eh, ntabwo ngewe eh, ngira eh, eh, amakimbirane mu mateka gutya ngewe mbona ko uko ibintu bigenda bi- bisimburana kimwe gihera ku kindi eh, kigahereza ibindi ibihe nyine bigaha ibindi ni ni ngombwa Eh, rwose ni- kuri ngewe nta nta- nta ngorane zihari Eh, bitabujije ko twa- tugenda tu dukomakoma iyo tubona hari nka- nk'ibintu bi- bi- bi- bifashe intera wenda bon, dushobora kubineguraho gakeya ariko ntabwo ntiwahagarika nk'ikoranabuhanga tuvuge rira- ririho ubu ngubu ntabwo rihagarika ngo dusubire tu- tu- tu- dusubire tu- nk'uko twari tumeze muri za mirongo irindwi tugikira indirimbo za mbere kuri radiyo y'u rwanda Eh, ubu ngubu na radiyo zabaye zayunguruye icyo gihe radiyo yabaga ivuga idafu- ida- idasuma nta- ntabwo byakoraga umuntu yari- ntiyashoboraga no kubitekereza radiyo rero iri- aba- igasambira nka kuriya abarundi babyise isamiriza wala ni urugero ko no mu- no muri tekinoloji ibintu bigenda bihinduka ariko rero mu mu byerekeranye n'inganzo kera rwose mbona anyuzamo nkabona eh, bariya basore ba- bazamuka muri ino minsi harimo rwose abantu b'abahanga cyane ndetse harimo na- na- n'abakobwa batangiye kuzamo ubona ko rwose hari- hari- hari abo tujya tu- twumva kuri za rezo sosiyo eh, tukumva bafite ubuhanga bu- buhanitse bwo hejuru mu byerekeranye n'ubu- ni- n'ibisigo Eh, ibyo byose ntabwo umuntu yabikuba na zeru Ni- ni ni ukuvuga ngo gusa ngo hari igihe kiba kigeze hakinjira ibintu byinshi noneho abashinzwe kubi- kubisesengura bakaba aribo bavuga bati hariya ni ibi- ibi- ibi- tu- tu- tu- tugabanyeho gatoya cyangwa se tunoze hariya ariko cyane cyane ntabwo ntabwo ntekereza ko eh, umuzika usubira inyuma kandi ntabwo ntekereza ko umuririmbyi w'ubu ngubu yaririmba nka rugamba cyangwa yaririmba nka nka ba nkuru nziza batubanjirijeho gatoya cyangwa ni kimwe natwe ko ubwabyo amakompiyuta ariho ubu ngubu hari ibintu byinshi yoroshya ariko ntibibuza ko habonekamo n'inganzo nziza rwose zimeze neza ubwo ni ukuvuga ngo niba afite nk'ikintu aneguye ku ku ndirimbo runaka ashobora kujya impaka na nyir'ubwite noneho akamubwira ati hano ariko turabigira noneho nabo bakanumva n'impamvu umuntu aba yahimbye ibintu bimeze kuriya ntabwo ari ibintu byo ku umuntu yavugiza induru ngo biracitse ngo umuco uracitse oya ntabwo ari uko nguko mbibona yewe icyo ni cyo kibazo cya mbere yarabajije yego kijyanye n'itandukanirizo ry'abahanzi ba kera n'ab'ubu ngubu reka noneho twakire ku murongo wa telefone ben ikaza mu kiganiro muri santa
komenda ndabahaye mwiriwe amakiga umushinga ntayo ni ukuri n'amahoro tuguwe neza aho duherereye uri hehe ndi neza na neza i bujumbura eee hari duga ku ijambo none yego ni ubwa mbere na mbere nashaka ndabashimire nshimira n'umutumire arakumva hanyuma ikigira kabiri nawe nashaka nse n'uwumubaza intererano yoba afise cyangwa iwe nyine yoshikiriza kuko turiho turaraba abo bantu ba kera muri make b'inzobere mu muziki ni abantu usanga baririmba indirimbo ziryoshye cyane zikundwa meme ugasanga zimaze n'igihe kinini cyane zarasohotse ugasanga nk'indirimbo yasohotse mu mirongo irindwi iravuzwa hanyuma ego nicyo namusaba mbuga nkoranyambaga ati none n'aka gatererano yoha barumuna we b'abarundi cyangwa abanyarwanda n'abandi nyine bo muri eyase muri rusange kugira indirimbo zabo nk'inyuma y'imyaka itanu kuko kenshi nkunze kubona indirimbo nyinshi zisohoka zikavuma burema zikavuzwa cyane nk'ukwezi kumwe ukajya usanga kandi zari zakunzwe cyane mu gace zisubiye kuzo ziraca nko ku maradiyo nk'izo zarimbwe n'abo ba kera icyo kintu kubera yogira nte akabaduha nk'impanuro cyangwa akaraba ukuntu abo barundi cyangwa abanyarwanda cyangwa abakongomani bose muri rusange ukuntu bosohora indirimbo zikamara igihe kinini zivuzwa zigakundwa
ibyo ngibyo rero sinzi ntabwo indirimbo z'ubu ngubu hari ubwo ziba zitajya mu mizi y'ibintu nka kuriya ngo ufate nk'umusizi nka rugamba ufatire ibihangano bye ukabona ko biba ari ibintu bicukumbuye kuko yitondeye ahandi ubundi kenshi ari indirimbo zo kwidagadura indirimbo zo kwidagadura rero ntabwo zagira uburambe nk'ubw'indirimbo zirebana na mbese no gusesengura imibereho y'abantu ubwo ntabwo rero ni kandi zisohoka ari nyinshi noneho ubu ngubu nyinshi cyane ku buryo rero abantu abaririmbyi ni benshi cyane abantu ni benshi cyane ugereranije n'igihe cyacu ku buryo rero birumvikana ko indirimbo ntabwo za harimo icyo kintu cy'ubucuruzi nacyo kigomba kuzamo kigomba kuzamo ni ukuba bigahararwa bikavaho akazi ibindi bityo bityo bityo ni uko nguko
uwo rero yari nyangezi masabo ni umuhanzi w'ikirangirire w'umunyarwanda yaganiraga na mugenzi wacu geoffre mutagoma cyane cyane bagaruka ku ndirimbo ze cyane iyo yise rudasumbwa yakozwe mu buryo bw'inanga mutubabarire kubera igihe gitoya ntabwo tubashije kumuha akanya ngo abaririmbire ya ndirimbo umutima ukeye nk'uko umwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika yari abisabye ariko mwayisanga no ku kuri youtube ubwo mukayumva mukayumva nk'uko nuriya wahamagaye nawe yavuze ko ayikunda sinshidikanya ko hari n'abandi benshi bayikunda mwakoze rero mwese kudutega amatwi kuri ubuhanga bw'ibyuma mwari kumwe na enjeniyeri dani Crawford yarafatanije na fatuma karara animasi kuri mikoro ya Eugenia mukankusi mukomeze kutwihanganira abatabasha kutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda ikibazo kirazwi turimo kugisuzuma mwakoze rero mukomeze kugira ibihe byiza